e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ebile tla nte re ba netefaletse gore ke wena ipileng e kwadi ke ngwana ko kae o goletse ko kae ipileng e kwadi ke mosetsana wa mo bokone bophirima kwa sedikeng fa bojana la platinum district mo mmasepaleng wa madibeng um ke le kgarebela kwa motsaneng wa dinaletsana o gaufi le jericho ke goletse ko ko hebrone ka simolola dithuto tsa me kwa sekolopotlana sa tlhasedi ka dira eh, mophato wa borobedi go ya ko wa borobongwe ko legonyane mme ka wetsa mhm. mophato wa me wa marematlou ko rabokala morago ga foo ipeleng kwadi ke ga ya go dira lekwalo la gage la borutabana ko yunibesithing ya bokone bophirima ko makiking mm-hmm ba ba go itseng ba ba go tlwaetseng ba ba gaufi le wena ba go tlwaetse ka mang a go na le nickname engwe ba go tlwaetseng ka yone eh, ba bangwe ba re ba bangwe ba re ritsi rebecca ko gae ba mpitsa mankwe mankwe mankwe mankwe ee eh, ke mankwe eh, ao ke maina e leng gore ga re ke re a tlamisa thata mo di-social media <laughs> ya <laughs> ka go utlwa ka mokgwa o le buang ka teng o le bua le tshaba ka manko <laughs> ee, <laughs> o oh, se aparang kwe batho le ga le go siame he wena ipile e nngwe ipi wa o le kgarejana hela la le mosha hela na motho a tshwana le wena hela motho hela yana o tsene leng ebile o kopane leng le tsa bolemirui wena Eh ke gola jalo ke na le lerato le thisegelo ka diphologolo tse re nang le tsona ka fa gae ga mmogo le dimela tse dingwe eh go somarela tlhago ke nngwe ya dilo tse e leng gore ko gae re rutile jalo ga ntse re gola gore re tshwanetse re somarele tlhago ene gape le mme o ne a tlhola a re bontsha mosola wa go jalla ditlhare ka mo gae o tla bona jalo le gona yaanong mo facebook pageng yaka ka sontaga o tla mpona ke tlhaga ke kgetlhile merogo ke apeile ka mo kitchen so le lerato la la go apaya le teng jaanong mm, mm-hmm. ga jana o ka re bolelela gore o botsa tshwetso mo mo dingwageng tse pedi tse di fetileng go itshimolola kgwebo ya gago ke re se ba retse ke re ke batla pele o mpolelele gore leina la kgwebo ya gago le tswa kae le rotloeditswe ke eng ebile o re bolelele gore o dira ka eng mo kgwebong ya gago um leina la me ke mothotelo farming enterprise le kgwebo ya me um gantsi batho ba sokola thata go pronounce lefoko le ke mothotelo um e, hmm. a ke re mothotelo ha re jala ko tshimong re tla be re tsaya mmole o korupa yang ka mo lesakeng ka mo tlase ga makaka a dikgomo re mixa mole re 'ira mothotelo gore dijalo tsa rona di kgone go gola sentle ka jalo ke be ke hmm. bona gore mara wa itse keng maina a setswana a monate tota nka itseela leina le ka le dirisa go nna la, la kgwebo yame ene mm-hmm. company yame e tla nna yona e leng gore e, e tla rotloetsa bašwa le batho ba bangwe gore ba nne le kgatlhegelo ka ka dilo tse di diragalang mo mo lefapheng la temothuo le mo diphologolong ka karetso le le dijalo mm-hmm. o dira o dira kang mo mo kgwebong ya gago ma o dira kaeng mo kgwebong ya gago le dirang fela eh, mo kgwebong ya me ke jala merogo le go e rekisa ebile ke dira ka nama mm, mm-hmm. o dira ka mm. nama o na le dikgomo tse o di tlhabang o buisa ko di-butchereng kgotsa wa rekisa fela o ithekisetsa wena ka bowena wena um go tloga ko cooperating ya family ka ngwaga wa twenty twelve ke ntse ke bereka le family ya ga rannona re breeda dikgomo jalo re di godisa and then re re supplya mabentlele a mangwe tse dingwe re di rekisa re di isa ko auctioneng so ka kakaretso mm. ke na le experience ya go dira ka mogare ga lefaka le gape ke tshwere chain e yotlhe ya go fitlha ko ka mo ka mo a le gore nama e tsamaya jang kana o 28 years yes o bo tsotlhe tse dintsintsi tse di khimakhima se wena botshelo bo bothata o tla bo wa ditse o na le twenty eight fio o itse keng enong ke batla re boele ko morago gape mo kgang ya gore dingwaga tse pedi tse di fetileng o bo tsaya tshwetso ya gore o tsekeng e re ke itirele ke le nosi ke tshimole yone e, e, e, kgwebo yaka e ya mothotelo farming enterprise ke eng e sentse go rotloetsa a one o sena tshabo o sena letshogo o sena dipotso um ka go gopola jalo gore mo botshelong wa itse go tseya risky sometimes go tla go duela ko ko bofelong eh gona go ne go le thata gore ke decide gore ke ya ke ya go nna ke le nosi fela o tshwanetse le moge gore out level eh rona ya ka basha re batho re batho ba ba ratang go experimenta ne re batho ba ba ratang go tsena tsena so ha o dirisa dilo tsa family yaanong o batla go tsaya poho o o o e nanetsa eh, breed e rileng o dira eng Kana gone yaanong go na le di-artificial insemination ra reka ra tlhomela re 'ira hmm. eng yaanong monna mogolo a ka se ka dumela ka dilo tsa gage gore wena o phela ntse gore wena o pega go ele kae o mixa eng o tlhaga ka eng o 'ira e ka jalo tsanetse hmm. tshwanetse no rona sa re kenele and re kgone go ithuta ka ntlha gore ka nako e nngwe ga o ntse o dependile one family business ga o nne le skill ka botlalo ka ntlha gore o ka itse gore mm. dipampiri tsa gago tsa sare se di dirwa ke monna mogolo eng eng ka jalo you e, need to learn to be independent mo businesseng o itse gore di-challenges tsa teng ga o na o nosi ka mosogala se teng ga o tlo kgone go tsweletsa um kgwebo ya family o bua thata ka monnamogolo a o batla gore bolela gore monnamogolo ko lapeng o tsere karolo e tona thata mo goreng wa bolefoleng foteng e ka ga re tla mo tsa e tsa bolemirui um eh, monnamogolo rannona o tsere kore o tshamekile role e tona thata mo botshelong ba me because um ke ne ke dira le katlego mo letshakeng la dikgomo ke yona ba ne ba nruta gore um melemo ya dikgomo ke e kgomo ga e dira yana go a bo go diragetse yana eh lemao o le tshwara yana ga o tlhaba dikgomo o dira jana mme kgomo ga e ntse yana ga wa tshwanela go tsena mo lesakeng a ke re go na le nako e e leng kereng ba re um eh, bomme ga ba tshwanne go tsena mo lesakeng ka ntlha ya sele sele sele se so o bokile go le gantsi thata ka tsa temothuo saleka o tshimolotse motshotelo farming enterprise o le nosi o tsere loeto le o le nosi ke dikgwetlho tse di feng tse o kopaneng le tsone ebile o ile wa lebagana jang le dikgwetlho tseo hei dikgwetlho ke tse dintsi tota tse ke rakaneng le tsona um e nngwe ke bosenyi taba ya bosenyi e ke tlhoba boroko thata mo porofenseng ya rona ya bokone bophirima ka ntlha ya gore jaaka ke le mme um eh, batlabe batho ba ba senyang ba tlabe ba bona gore go siame go betere ge re ka yo senyetsa motho wa mosadi than go senyetsa motho wa bomme and then another challenge e nngwe ke yona ya di-record keeping eh gore eh fa ke tlhaga go dira se ke ke bea direkoto tsa me sentle go netefatsa fa ke na le phufu go e bontsha ka moso ene e nngwe challenge thata e ke llang ka yone ke gore rona bomme ga re sapotane ra nyenyefatsana mm. mm. ei bomme ra nyenyefatsana wa itse ei <laughs> mme fela we ke alla mo bombelo ma Afrika re a re tlogeleng go lenyefatsana a re apisaneng mm, mm re thusaneng ke itse gore eh o dira selo se ke bone gore nka nka tsena jang ke go ema nokeng ka gongwe nka tsena ko go wena ke a reka merogo kana ka tla go reka dikgomo ko go wena e le fela go go support e se e se mm. e se fela gore ya ha ire e ke tsamaye ke ko polasing ya ga bra mamang kgotsa ko go mamang wa bona o ntse le mm. teng e pile nga ntse le teng le gale a re tsene gape mo kgang e nngwe e motho a ka e lebelelang le go e bona gore eno e nekete kana e ka tswa e le kgwetlho kgotsa ga e sa tlhole le kgwetlho gotlhelele gore lephata lone le o tsene mo go lone le itsege thata e le lephata la borre ebile borre ba basweu le ile la go amogela jang jaaka mosadi wa montsho ebile wa mošwa um fa ke simolola go ne go na le um borre ba ne ba re ha wa itse bo boipeleng ba tsaya ditshwantshe ga re ba tlo le botsamaka o ira eng ga ira yana mara <laughs> mara nnete fela ko gore go na le borre ba bantsi tota ba e leng gore ba nka nkamogetse ke be ke e re fa ke na le di-challenges kana gona yaanong fa ke na le di-challenges ke santseng ka tsaya mogala ka letsa ka re um eh, go eh, na le something yana se se mphazamisang ke kopa thuso ba teng gore ga se gore ba botlhe ba tla letlhapelang diatla ba teng ba e leng gore ba dumela gore ka nnete um eh, aforika borwa has moved from from nako ya pele ke gona yaanong ko auctioneng boipeleng ba teng ka mogara auction boipeleng ba tlisa dikgomo auctioneng boipeleng ke bao ba breeder ebile go na le ba ba kgonang go founela ba re epeleng ke tlhoka kgomo e soda le sone o ka nkirela yona go kae so go itumedisa um nna nka re borre re ile le ga e le gore go na le di-challenges tse di rileng um mo aforika borwa tsa tlhekefetso ya basadi le bana mara go na le borre ba e leng gore ka nnete ba leka ka bojotlhe le ba basweu mhm okay re a leboga a re lebelele fela tse le gore teng ha o le go budi auctioning yalo batho hange ba go makallang ke ba go lebelela thata kana ba lebelela batho ba bomme thata bogolo tshwana jang ba bašwa ba re lebella tota le go wa moaparo o ba ba tla ba re lebeletse gore ao mme ya ka ke bolela gore kana bomme le ba ba le ge se bomme fela ba re ba isa ko tlase ba tlhabe ba re hao Kèmpe ou ya di kalase ke di ou ya magoun. Dar li geni se magoun. Ene, kan a ron a ron a rin mokwe moun. Di le de di njenye hmm. alo a wakari di se, se li a se, rin le opsyen enge rahu di la madi. Se rin gwen kou re ha ou wakari e wotore profi. Hmm, hmm, Saka wè nou tabou yi sware se chele dekha wè. E, e, e. Are, are li bel le fè la chalokoro, mou di mwakini zet chanou, obo na kèmote wote lo farming enterprise. e mo dingwageng tse tlhano tse di tlang ke bona motshokelo farming enterprise e tshwere the full value chain mo aforika borwa e tsaya dijo mo aforika borwa e isa ko mafatsheng a mangwe a mo aforika kore ke batla go bona motshokelo farming enterprise e tshwere di-learnership le di-internship le ba ba ithutang mo dikolong tsa agriculture ba dira di-practical ko go nna o hirile batho ba ba kae ga jaana o ne tla feditse batho ba bakae ba bomme ba bakae ba borre ba bakae eh ee, ke na le ba bomme ba ba sixty ba ba rataro hmm? le ba borre ba ba hmm? tlhano wow ka jalo bomme ba ba rataro bomme ba dira <laughs> okay ra leboga molaetsa mogolo wa thotloetso ko bašwa ba e leng gore um motho ka gongwe wa itshaba wa itshaba go tsenela mo lephateng le o lebeletse gone gore a ekete batho botlhe ba ya koo jaaka go ntse go te boipeleng ba dira dilo diboitse ba tsa di-chance go na le motho o ba mo rayang jalo gone ga jaanong o mo raya o reng wena um motho o ke tlo mo raya kere a itirele a se mo bathong eh believe in yourself o ka se wa batla gore motho mongwe a go botse gore wena o mang o dira eng wena dira se o batlang go se dira and then go leng yalo o nne le direkoto tsa sengwe le sengwe se o se dira o se dirang rona batho ba bantsi re na le mathata thata ka go khipa direkoto ga o rana business ya gago o tseya di-slipi wa latlha o dira eng ke batla go rotloetsa gape le badimirui gore a re direng ka thata gore sengwe le sengwe seo se spendang madi a wa spendang a tswang le a tsenang o nne le direkho gore ka moso o ka itemogela mathata mo kgwebong ya gago ene ke re bašwa ba aforika borwa ke re ke a bona ba dira sentle mo mafaratlhatlheng ke ba bantsi ba e leng gore ba setse ba le mo lephateng la temothuo a re direng re secureng the food for the, for the country epileng re go eletsa masego le makgonolo ka mo motshotelo farming enterprise a ke re um eh, tsotlhe tse dintle le katlego mo kgwebong ya gago ke a leboga auslebo le maaforika borwa ka kakaretso go lebogile rona ke ipeleng di o go tswa kwa motšhetelo farming enterprise ba ga utlwile e gore um eh, ngwane o ntse a bua dilo tse di kima yang o na le dingwaga di le mabedi le borobedi mme wa kgotlhelela o keng o na le kitso o ga ke itse go gotlhe o gotlhe o tlhaloganya selo sa buang ka sone mme nnang ka gore a kere ke utlwile lerato passion mo selo se a se dirang ka go bua fela ka go mo utlwelela e seng sepe gape